dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
bakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo ndabasuhuje ni Etienne karekezi hano i washington dc mu kiganiro cy'uyu munsi turibanda cyane ku buryo bamwe mu banyapolitiki b'abarundi batavuga rumwe na leta barimo kwitegura amatora rusange ateganijwe mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha bibiri na makumyabiri mu minsi mike ishize bamwe mu banyapolitiki b'abarundi basanzwe bari mu runani sinarede bahuriye mu nama i buruseli mu bubirigi bafashe icyemezo cyo gushinga urugaga ni urunani rushya rufite umugambi wo gutegura inzira nshya yo kubana kugeza amasezerano ya arusha yubahirijwe mu kiganiro muri isanga ku wa kane w'icyumweru mugenzi wacu frederic nkurikije yaganiye n'umwe mu bayobozi bashya b'urwo runani bwana frederic bavuga inyumvira yamubajije imigambi mishya y'urwo runani itangazo mwabonye ntiryari igitangazo gusa kwari ukumenyesha yuko urwo runani rugiye kuvuka rugizwe n'imigambwe porona ipede zigamibanga turi kumwe na na kzfdd turi kumwe hariho na ambasaderi julien nahayo hariho na jewe hanyuma rero na n'abandi n'abandi bagomba gusaba bariko baradusaba ko bokwinjira abo bose tugomba gufatanya iyo nzira urunani rwanyu sefoho arusha rutandukaniye he n'urunani senareda aho bitandukaniye bwa mbere twariko turubaka senarede twari twavuganye yuko tumaze kubona intumbero ya nkuru nziza yo guhindura imbwirizwa nshingiro twari twumvikanye yuko tudashobora kubandanya uko ko tubwirizwa kwiyumvira ingene twotumbereza kurwanira iteka ry'abarundi mu nyuma uwararongoye sinarede arabyitegereza twavuga ko tubwirizwa guhindura igitigiri c'abarongoye sinarede bakava kuri batanu bakaza kuri batatu bo barabiduhakanira hanyuma yanduruka aravuga ati ntibishoboka ntidushobora kubandanya uko urumva ibyo ibyo byiyumviro biherera iyo niyo rero twaca twanduruka turaheba turavamo tuvuga tuti viziyo tutakisangiye ntidushobora kubandanya ngo tubandanye hamwe twanduruka rero turavamwo abavuye rero muri sinarede twebwe turanduruka turafata ingingo y'uko twoja hamwe kugira ngo tubandanye gufasha abarundi hagati aho kandi ishyaka ranake ryo mu burundi naryo risanzwe riri mu migambwe ihuriye mu rugaga sinarede ryakoranye ikiganiro n'abanyamakuru hari kuwa kane i bujumbura mu kiganiro muri isanga kuri uwo munsi mugenzi wacu frederic nkundikije yabanje kubaza umuyobozi waryo aroyizi baricako ubutumwa bwihariye yagejeje ku banyamakuru ndetse no ku barundi mu buryo bwa rusange ego abamenyeshamakuru uno munsi icyo twabashikirije ni uko twari duhagaze ahanini ku bijyanye n'amatora ya bihumbi bibiri na mirongo ibiri aho twababwira ko twebwe mugambira nake bwa mbere hoho turabazwa n'ibi biriko biraba mu migambwe yitwa ko ari imigambwe y'oropozisiyo imigambwe yitwa ko itavuga rimwe n'uri ku butegetsi ugasanga ahubwo aho gukorera hamwe iyo migambwe nyine iguma icika nk'ibipande cyangwa ugasanga iguma icanacanamwo aho kandi iyo migambwe yagize ingendo ahanini yo gusiba amatora twebwe rero muri anake twashaka kumvisha abarundi n'amakungu ko twiteguriye kuja mu matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kuko nta handi ushobora gukorera imigambi yawe utari mu nzego inani zimwe zimwe mushanahe barica ko aloyize zirafise amakenga ku vyerekeye cane cane nk'uko uh, frederic bamvugiye inyumvira bivuze ingorane zijanye n'amasezerano iyarusha ivyo bibazo bafise bobo mubivuga ko iki canke ayo makenga bafise ayo makenga bafise jewe arantangaza cyane kuko ubwa mbere hoho mwabivuze mwababwiye bahora muri sinarede sinarede ivuga akoro darusha n'ibwirizwa shingiro ry'ibihumbi bibiri na gatanu none ibyo bavuga ko bapfa niba bemera demokarasi hari uwababujije yuko babivugira muri sinarede hari uwababujije yuko batanga intererano y'icokorwa kugira ngo irakora idarusha n'ubwiza shingiro byayivuyemo byubahirizwe ikindi umuntu yobabaza igishasha bazanye nawe uzi ko namwe bakibabaza ni kike kitari mu byo sinarede yari kirakora atari muri bya bintu nyine by'uko imigambwe cyangwa inani zitavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi ngaha mu Burundi ziguma zisambuka kubera usanga umuntu wese ashaka ko byose byoba biri kuri we abonye biri ku wundi ukamengo ntiyobibandanya igishasha cyiza n'igihe ni ukuvuga yuko twebwe amakenga nayo nyine ni kubera iki imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi iguma isambagurika itana aho kujya hamwe kugira ngo iyo arusha bavuga mushanaye baraca ko barabizi musa n'abatemera ibivugwa n'urunani sefor arusha ku bwanyu ikintu cyoba gituma iyo migambwe itandukana n'ikihe igituma iyo migambwe isambuka ni umuntu abantu bari muri iyo migambwe cyangwa muri izo nani umwe wese ashaka kuyikwegera ko ni ukuvuga yuko wari wiyumvira ko ari we boba umukuru w'ubwo runani ugatsindwa habaye amatora uca uvuga ngo ugenda ruvuyemo wari umukuru w'umugambwe bakagutsinda habaye amatora nawe nyine uca uvuga ngo uravuyemo nagomba nsabe abanyapolitiki b'abarundi ko boza baremera ko umuntu arushijwe abandanya aho yari ari agaterera ibyiyumviro byiwe kandi barabyumviriza nicyo gituma niyo sefo rivutse ntivutse ngo ni kubera ngo hari ikintu kinini jeni yibaza izozana kiretse yokitubwira kumugaragara akakivuga kinini ikintu gisumba ibyari ko birakorwa nayo ubundi aha a nta kindi atari uko umuntu ashaka kuyikwegera reka reka tumuhe ijambo umushantahe federic bamvuga inyumvira avuge ku bintu bishasha muvuga njyewe nakwishyuye ku bibazo byose wambajije sindiko ndishura ibibazo bya iyo ntuzenya ariko aravuga royize royize ni umunywanyi wa sinarede rero sinaje guharira na sinarede kuri ibi bibazo kuko ibyo navuze ni ibintu nzi byabaye kandi n'abazi ko byabaye ni ukuvuga ndagusubiriramwo uvuze uti ugiye mu matora kandi yavuze ati ugiye mu matora kandi ntigeze ahisha na rimwe ko atazoja mu matora ari navuga ati jewe mbwiza kuzoja mu matora ndakubaza ikibazo ugiye mu matora amatora ategurwa n'ibwirizwa nshingiro ibwirizwa nshingiro rihari rihamba amasezerano yarusha ibyo turabyumvikana ko icyo ni icya mbere icya kabiri bose baridoze yuko amategeko agenga amatora yabaye akantu ka mwana wa mama k'umugambwe umwe ibyo si ibyo nabivuze byavuzwe n'imigambwe iri burundi icyo ni kigira kabiri ikindi nacyo twubwiriza kumvikana ko twarumvikanye turi iyarusha hari mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani turumvikana yuko amatora dushaka habwirizwa kuba hariho umwuka mwiza ujanye n'ibya politiki umwuka mwiza ujanye n'ivy'umutekano hanyuma n'umwuka mwiza ujanye n'ivy'amategeko ubu narimo ndavuga ivy'amategeko ivy'umutekano sagaseseshwa rumuri bose bazobikubarira urabye uwo baza mu banywanyi ba SNL bo bokubwira bati twebwe aho tugeze turaremvye yego mu kanya gatoyi mukaye gatoye mushiyantahe mushiyantahe banzo ndeke mbandanye n'ubundi wamuretse arabandanya kandi ndifuza ko igihe abarundi batwumviriza bumva neza ikibazo aho kiri ugiye mu matora ubu ubuvuze uti nzoshigikira inzego zizovamwo inzego zizovamwo nazo ingene ziba zitunganijwe nta kibanza ca demokarasi kihari wewe rero nshobora kuvuga rero ngo uzobandanya uvuga vy'amasezerano ya arusha kandi ushigikiye ibintu bijanye n'inzego zihari zavuye mu matora yishimikiye yashimikiye ku bwirizwa nshingiro mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ntibikunda ntibijyana rero icyo mutumva ko cyo dutandukanya tuzaba tutarimo turavuga rumwe abandi baza bafite ibyo bishakira kuvuga ego mushiya ntahe aloyize barica ko ibwirizwa shingiro rirahamba amasezerano yarusha mu kanya gatoya cyane rwose
kuvuga ko ibwirizwa shingiro rihamba amasezerano yarusha umuntu arashobora kubivuga arabye we nyine uko abibona mugabo jewe kubera twebwe mu mbwambura natwe tuvuga tuzi tubwirwa kuja mu matora nta handi tubwirwa kubihindurira atari uko duca mu matora tukayatsinda cyangwa tukaja mu nzego hanyuma dusanzira ibwirwa shingiro ari ribi turi twatsinze amatora atari mu nzego dukomeye ni iki gitubuza kurihindura hanyuma iyo arusha dusanze ikenewe ni iki gitubuza kuyigarukana igihe tuba twatsinze amatora cyangwa turi mu nzego nicyo gituma ahubwo je nahamagara abo bantu kiretse bo tubwire ikindi kintu bafise ikomeye cyane ariko inzira yonyine mu gihugu cyoruganije amatora giteguye amatora nta handi uca atari mu matora ibyo bigushabuje ibyo bintu bibi byose widogera yaba intwaro mbi kaba akarenganyo kaba kudatonera agati k'akazina muntu byose ubyubahiriza ari uko Ego, me- nicyo gituma twebwe ari aho duhagaze Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na okelo umukerenza mu ntega ya okelo ndi mu majyaruguru ya uganda pade reka ndebe ku ruhande rwa opozishoni aba opozishoni barebe inyungu z'abaturage barebe inyungu z'abaturage bo ntibashyire ushaka guhatanira umwanya wo kuba perezida ntabwo aricyo kiri imbere babanze barebe se umuturage n'iki azi- tuzamumarira ese n'icyo abaturage bifuza kubera ko iyo bamaze kwi- kwita- kwibumbira hamwe o- nka opposition bakagendera ku ntumbero imwe icyo kirafasha kandi ikindi byaba byiza leta y'u Burundi itananije nabo itananije aba opposition bakabasha kuborohereza bagakora ziriya manda kubera ko ari ikintu cyabaye nk'iturufu mu bihugu bya afurika byo kunaniza aba opposition bagashyiraho za manda zibafatisha mu byi- ibyaha bitabayeho cyangwa bitanagaragarira amaso ugasanga nabyo bibaye ikibazo barebe inyungu z'abaturage ikindi ah, perezida nkuru nziza agerageze arebe ese ka perezida ushyira mu mukuri warahiye afashe ku bayiburi arebe muri ya bayiburi yarahiyemo ayimanitse arebe ni iki gikwiriye koko abarundi bifuza cy'ukuri murakoze murakoze okelo eh, reka mushana ya frederic bamvugimvira Eh, bwa mbere mbanze nibutse n'uwo turi kumwe aroyize nahora mbaza ikibazo nti izi nama turiko turagira umunyagihugu ari nyambuye aratora inyishu ziwe muri ibibazo muri izi nama turimo tuba- tuguma tugira ntawanyishura rero ni ukuvuga igi- ico twipfuza ni uko ibibazo by'abanyagihugu tubigira wacu kandi tukabivuga uko biri tutaravye ngo dushaka kubi dushaka kubi none turabona turimo turarondera kuba perezida kuko turimo turaja mu matora ubwa mbere ho abariko baraja mu matora ntibaronka iyo myanya yabo mugabo twebwe turabona tuti aya matora turiko turajamwo saje kubahiriza ivy'ukuri inyungu z'umunyagihugu nayaje gufasha abategeka ko basubira mu bibanza by'iwabo hama bagaha abo bipfuza na cane cane ko iryo bwirizwa nshingiro ndarisubiramwo rivuga riti umukuru w'igihugu azoshinga leta aravye uko avyumva ataravye ingene imigambwe yarushanije amajwi nk'uko amasezerano yarusha yabivuga ni ukuvuga kutemera gushira abarundi hamwe ngo baganire basangire n'ubwo butegetsi kuko aribyo byabaye inkomoko y'imbyano ni ukuvuga ufashe iyo nzira itandukanye na arusha uba uriko uravyara iyindi ntambara ico ni ica mbere ica kabiri ni kuja hamwe kuja hamwe jewe ndavyumva ndabishigikira mugabo uja hamwe n'uwo mubona ibintu kumwe reka ntimushobora kuja hamwe umwe araba umwe araba mu buseruko undi araba mu burengero ngo muzopfa mushitse ku kintu raba bamusha- Yego, me- musangiye imbono imwe ya kazoza muje hamwe hanyuma muheze muraba ingene mwiyubaka abakeneye kuja hamwe bafise intumbero imwe bagende hamwe babandane mushana he baraca kwa aloyize namwe eh, ku cingoro ca okelo rero kiro ndamushigikiye ibyo yavuze kuko nibyo twebwe abantu b'abanyapolitike twifuza ko dutwara imigambwe hejuru twabwirwa gushyira imbere ineza y'abanyagihugu na cyane cyane ineza y'abanywanyi bacu kuko n'izo nani zose zivuka uwo wabaza ati mbega mwarabanje kubaza abanyagihugu mu- murongoye muserukira imbere yo kugira izo nani usanga inyinshi itoboneka nicyo gituma ibyo kiravuze ari byo imbere y'uko umunyapolitike wo hejuru agira icyo akoze mu by'ukuri yabwirizwa kubanza akabaza abarongoye ko icyo kintu agomba akore ari byo rero kenshi turebwe turi hejuru usanga tujuragiza abo turongoye mu gufata ingingo tutabanje kubabaza nkashyigikira ukero kandi kuko avuze ati abashobora gutaha bari ku mitahe abategetsi bo ngaha mu burundi baraba ukuntu boborohereza nk'abantu babona nk'abantu atari abasirikare b'abasivili ubona yuko by'ukuri ibintu byo guhirika ubutegetsi batabimenyereye nk'abo bakoroherezwa bagataha bakaza gutegura amatora hanyuma nagomba mbwire mwene wacu bamwiyumvira yuko uko bizogenda kose umuntu adahinduye buno butegetsi bavuga ko butubahiriza ko darusha nta bindi bishoboka atari kuja mu matora kugira ngo duhindure ubutegetsi hanyuma wewe watsinze ucuheze urakora rero ikintu wumva ko mu mutima wawe aricyo Yego, me- cyiza gisumba icyo uwundi ariko arakora yego mwe tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe Ntabwo- babandanya kumviriza radiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na jean claude mbere nabashimiye ko babanje kujya hamwe kandi bakabyigaho bakakinonosora basanga cyashobora gutanga umusaruro hagati aho ngaho yego me- reka icyiyumviro cyawe tubwihe umushirantahe eh, baracakwa aloyizi duga ku ku ijambo Amuritse muri rusange abanyapolitike n'ibijyana navuze ni ukubahiriza demokarasi Ni uku- turafite amategeko ngenderwa ko y'umugambwe ukuntu imigambi iba itunganijwe n'ukuntu ingingo zifatwa mu mugambwe ku buryo ubirabye kuva mu bihumbi bibiri na cumi ngaha ah, tugira icyo twise ageze ikibibi hanyuma mbere no kujya muri zonani zose zo hanze wamusanga tubigira tutakoresheje ic- amakoraniro kaminuza mu isanzwe ayo n'amakosa nicyo bituma usanga umuntu ariko aravuga mu ugasanga by'ukuri icyo ariko aravuga kiri mu mutwe wiwe wenyine mugo ugiye hasi wabaza abanyagihugu bo nyine bakakubwira bati ibyo twe ntitubyumva twebwe rero twaciye tumanuka hasi mu banywanyi turababaza icyo biyumvira batubwiye bati ntimuhirahire ngo muze musubire gusiba amatora kuko muba mufashije umugambwe uri ku butegetsi wamutumye ukora wonyene kandi iyo uriko urakora wonyene uca unakora n'amakosa menshi kuko ntawuha- ntawuhanura uwo ufise Mu- ibyo ni ibintu bisanzwe rero mu bisanzwe ubu twebwe tubahiriza ibyo abanywanyi bavuze kandi nabyo navuze no muri sinarenze yabivuze tutari mu mu nzira yo kuzoza amatora aho o twe ntitwobananya kuko kire nta wundi muti n'umwe uhari atari aya matora ni nacyo gituma nabo nyine abashinga ntahe ntumva igituma bari kuva no muri sinarenze bakagira ayandi mashyirahamwe baba bariko barata inguvu kandi bagiye hamwe nk'ubu tugiye hamwe tugategura amatora yose twese hamwe nicyo kikivuga Ego, me- yuko umugambwe cndf utsinze ntibikunda kuko umwe ashaka gushira ivy'iwe imbere gusa reka duhe ijambo umushirantahe frederic bamvuga inyumvira gira icyo avuze nawe duga ku ijambo uyu muntu jean claude avuga ati arashima ko abantu bagiye hamwe kandi nibyo naje ndemera ko abantu bagiye hamwe bagasangira uyo kubona ibintu bashobora gushika ku kintu kizima ngaha nta muntu n'umwe atabona ibibazo bihari kandi turabyumvikana kandi aloyize aloyize aravuga ati ibibazo biriho ati mugabo inzira yo kubitorera umuti avuga ati twebwe tubona ko ari kuja mu matora nabwo tukabona tuti aya matora ya kuja mu matora ni vyiza ariko aya matora ya nta nyishu azozana ku bijanye n'ivyo bibazo turiko turabona voila rero twanejejwe nifuza ko twobona kumwe mu vy'ukuri y'abaroyizi na jewe n'abarundi kwara twumviriza aya matora ingene atunganijwe naba- nabibasiguriye kenshi ndabereka n'ingene bwizwa nshingiro rivuga rizo rizokwerekana n'ingene ibizova muri ayo matora bizoba Mm, nta muti turiko turabona ushobora kuboneka ujyanye n'ibibazo by'abanyagihugu biciye muri ayo matora twimirije turazi ingene ateguwe umushirantahe baracako aloyiza umushirantahe frederic bamvuga inyumvira avuga ko kuja mu matora kandi hari ibintu byinshi bitarava mu nzira ari uko kenshi na kenshi abantu baba bariko barata umwanya ico mwebwe mukivuga ko iki twebwe nagomba nabwire yuko ibyo ariko aravuga byo kutajya byo kuja mu matora ibintu bitameze neza turabihuriza ko ariko nicyo gituma twebwe tuvuga tuti tuzoyajamwo kuko tuvuze ko tuzoyajamwo duca twicarana n'abariko barayategura n'abari ku butegetsi tugategura inzira nziza y'ukuntu ayo matora abwirizwa kumera neza ni nacyo gituma muri ino minsi ubikurikiranye neza ndazi kubikurikirana umushikiranganje w'intwaro yo hagati aguma akoresha amanama abanyamigambwe eh, hamwe n'ababura amatari kugira ngo turabe ukuntu hoba icuka cyiza ego hariho ingorane kuko hariho abantu bahariya mu mitumba umengo ntibumva baguma bakubitana imigere ibyo birashika ariko twasabye ko bohanwa bagahanwa bagatanga akarorero na cyane cyane ba musitaneri kuko nibo babegereye bagahana bajya abantu bakora bijya bintu Yego me.
eh, byo gutuma haba icuka kibi muri politiki icya kabiri ubwi- wemeye kuja mu matora wicara na seni ni nacyo bituma seni muri ino minsi iriko iratwereka yaratwereka ikirangaminsi iranatuhamagarira gutanga abantu baja muri bajya bayifasha gutegura amatora mu ntara za sepi mu minsi izahavuza tuzotanga amadosiye y'abasesi ubu rero ivyo turazi ukuntu seni yabigize ni ukuri turavuga tuti yabigize ku mugaragaro turindiriye kuraba uko bizosohoka bimeze ko imigambwe yose izoba Yego me.
yihutiwe myinshi kuko si yose kuko ni bakeya turazi uko imigambwe ingana aho rero niho tuzobirabira hanyuma me.
rero duce tubandanya turaba ku rubuga mbega izi ntambara zihari zirahinduka zidahindutse hamwe imvugo yoba itajyanye n'ingiro aho tuzoshikira ijambo tuvuga yuko hari bitariko biragenda neza ariko ibyo byose kugira ubimenye kugira ubibone ni uko ubwa mbere uba wavuze uti jewe ndaje amatora aya matora ashobora kuba atunganije nabi birasika si mu burundi gusa ariko naho nyene urashobora ku- bavuga bati utamba namukeba nakubita urugori yego me kandi tubibu- urashobora kuba uragenda ahantu hari ibitsina by'inka cyangwa hari intambwe ikakwiba impene uramenya ukuntu urarira kureka duhere ijambo wundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika joseph mwiriwe neza akabazo kanjye ndagatumbereza kuri uwo frederic bamuga inyumvira ariko mwanze mu munda mukirize Eh, barabona ko amatora ya bibiri na makumyabiri yegereje kandi bo bakaba bavuga ko batazayitabira ese ko ayo matora naramuka abaye batayarimo biteguye kuzakora iki nyuma y'ayo matora aho ntibazaba nka Eh, wa mugani uvuga ngo eh, ikirondwe cyasigaye ku rushato inka yarariwe kera twashaka kubanza guha ijambo manirakiza mwiriwe neza manirakiza mwiriwe neza muri hehe ba muri hehe eh, ndi mu gihugu cya tanzania duga ku ijambo ikibazo cyiyumviro Eh, hanyuma ikibazo cyanjye cya mbere gihagaze eh, ni ukuvuga ati eh, mu gihugu cy'u burundi harimirije amatora ariko turi ko turaraba nk'abanyepolitike benshi bari inyuma y'ibihugu none ubwo ngubwo amatora azobandanya aba kandi nabo batarashobora kuvuga ngo ba- bashyire hamwe ingufu zabo nimba ari uguserukira muri ayo matora kugira ngo nabo baje guhiganwa nk'abandi canke nk'uko bari bafashe ingingo yo kutayitabirira ntibazoyitabira burundu nyene tubimenye nk'uko kuko natwe na- nubwo turi inyuma y'igihugu twabaye ab- impunzi eh, twari turi je nakubwiye ko ndi ngaha mu gihugu ca tanzania Yego.
ariko burya rwose ibibazo biriko biraba ubu ubu biraboneka yuko igihugu cy'u burundi kita- kita- kigomba ko habaho nyene abantu bagomba guha- guhiganirwa amatora bigo- bibonekana yuko bariko barabigiza inyuma none ubwo ngubo boba bafashe umwanzuro wo kuzitabira amatora canke iki- bahagaze hahandi nyene ho kutazokwitabira amatora Mura- murakoze- nikibazo kiri murakoze Mubambarize manirakiza neza.
hari ikibazo ca joseph eh, mushiyantahe banyumvi mvugira eh, c'amatora mirongo ibiri ayo matora eh, mu nzu itaba mutayitavye uwundi mugambi mufise n'uyuhe ikindi kibazo turakibaza mushiyantahe bareca kwa aloyize erega amatora fata ko amatora y'umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri ni amatora nka- ni amatora nk'aya yamye yaza ye n'ay'ejo bundi ni nkaco kimwe twe dufata ko ari bya bindi bibandanya twebwe tuzobandanya tugwanira inyungu z'umunyagihugu tuvuga ibintu bitariko bigenda neza kandi turo- turondera inyishu z'ingene ibintu biri bigende neza ubundi ubundi ntawovuga ngo ngo mbega ngo bi- kugenda gute twebwe twaravuze neza aho duhagaze icyo dutandukaniyeko na senarede ni uko bagiye mu matora kandi barimo baragwanira inyungu za arusha uri kuja mu matora naho bisigura ku- kugwanya arusha kubera ko nta arusha izosubira kuvuga wamaze kwinjira mu bwizwa nshingiro igwanya arusha mushiyantahe bareca kwa aloyize mwebwe nashaka mwishura ikibazo ca manirakiza avuga ati hari abanyapolitike benshi bakiri hanze y'igihugu ayo matora ntibwo ari uburyo bwo kwigiza kure abo banyapolitike Eh, uru- bo amatora ya- arasho yama yabaye abantu bari hanze ariko si byiza ni bibi ntawo bishigikira nicyo bituma twebwe no mu kiganiro twagize uno munsi twasabye leta y'u burundi ko yogerageza abari hanze bashaka gutaha by'ukuri batahe dutegura amatora kandi byotanga n'icyuka cyiza kuri ayo matora abantu bakayizera aho rero nta kama umuntu yotera leta kuko ni umubyeyi w'abarundi bose tukayisaba ko yoja hamwe n'abo bari hanze abiyumvira gutaha igatunganya uburyo abantu bataha bagataha neza umutekano wabo na bijya bintu bitegekanije kugira umuntu atahuke bikajya mu ngiro hanyuma tugategura amatora twese turi ngaha cyoba ikintu cyiza kandi cyotanga umwizero muniniya cyane hanyuma aho ngo sinazi tanguranira ngo sinazi nuko izo z'amatora kuko nayivuga kutazaza ariko jewe n'ubu nguma ngaruka hahandi nyene iyaba twese abanyapolitike n'abari hanze batari kuri manda badafite ibibazo ariko tunavuze ko n'izo manda leta ishatse yozikura boza twese tukaja hamwe mu matora tukayatsinda iyo arusha tuvuga bavuga bakunda ntacowuza ko uwatsinze avuga ati erega amatora twibuke ko mu gihumbi kimwe n'amajana na mirongo itandatu wa basore baramufunze ariko aravayo arabandanya amatora kandi yarayatsinze nibaza ko turamaze kubona amatora ngaha mu burundi atari meza ariko nitwoguma tuvuga ngo ko hari ibintu bitameze neza tuyareke tumeze neza tubwo ntibazoguma bameze nk'inyundo y'amase erega nibyo nitwaguma hanze nitwaguma hanze y'amatora ntituyajyemo ni ukuri iminsi iza bizogorana kuko bavuga ko imiryango yo mu burundi ikintu ishoboye ari ugusaba amatora tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na obeda mwiriwe neza mwiriwe ndi bujumbura mu burundi hanini ikibazo canje gihagaze kuri iki ni ukuvuga yuko turabye uno munsi hagati y'urwo runani rushasha sefone ndetse na senarede yari hasanzwe ni ukuvuga ko ubwa mbere inguvu zagabanutse kurusha uko abarundi bari babyiteze ni ukuvuga yuko turi ko turaba ko inguvu zagabanutse turabaza ati mbega ni izihe nguvu mu gihe abari muri urwo runani benshi mu barugize bari inyuma y'igihugu uno munsi igihugu kaba kiriko citegurira kuja mu matora ayo matora inyuma y'ibizova muri ayo matora ni gute bazobandanya hamwe byoshika ayo matora akarangira ni gute bazobandanya baharanira ivyo bintu basanzwe baharanira mu gihe batari mu gihugu n'izihe nguvu babona bazoshira ku butegetsi buje buvuye mu matora kugira ngo ibyo baharanira bije mu byo igihugu kigenderako ikibazo nibaza ko umushirantahe frederic bamvuga inyumvira ariwe wacishura ubwa mbere duga ku ijambo urunani twahoramo ntigabuyemo kubiri bwa mbere abantu baravuyemwo umwe umwe hanyuma bavuyemwo baragira urundi runani ibyo nabyo imvo twazisiguye inguvu ziri hehe burya nejo nejo bundi inguvu ziba ziri mu mbono ya kazoza y'icyo ushaka gushikako la vision niho hari inguvu bwa mbere na mbere kuko ibihari mu gihugu ntibishobora kubandanya kurya nubwo boja mu matora navuze ibizovamwo bizoza biri na bibi no gusumba kubera ingene bwirizwa nshingiro ryubatse bisigura ingene ubutegetsi buzokora ingene n'amashinga amategeko izotora amategeko ingene umukuru w'igihugu azoshobora kubika amategeko atamushimishije ni ukuvuga igihugu kigiye gufatwa n'umuminwe n'umuntu ibyo rero ni ibibazo bizotera umwuka mubi mu gihugu tukavuga tuti reka tubamenyeshe ko ayo matora atari inyishu tuzobananya duhigira inyishu hamwe n'inyuma y'aya matora mufate ko amatora atari uburundi buzaba butembagaye ibibazo by'abarundi bizoguma biriho kandi tubwiza kuronka aho tuza turabivuganira kugira ngo tuze turatora inyishu zibereye kandi n'ubutegetsi utebe bwumve ibyo turiko turavuga ntiturabasazi turimo turavuga ibibazo bihari natwe turakeneye kubaho abanyagihugu bari hanze abanyagihugu bari hagati mu gihugu turakeneye kubana hagati mu gihugu kuko igihugu si cy'umwe cyangwa se cya babiri ni cya twese turamushimiye umushinga ntahe frederic bamvuga inyumvira w'urunani siporo arusha n'umushinga ntahe aroyizi baricako w'umugambwe ranak mu burundi dushimiye kandi mugenzi wacu frederic nkundikije wayoboye ikiganiro cy'uyu munsi hamwe n'abakunzi ba radiyo ry'amerika babajije kandi bakurikiranye ikiganiro namwe aho muri hose ndabashimiye kandi mbifuriza gukomeza kumva ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika kuri mikoro mwari kumwe nanjye Etienne karekezi mugire ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo